murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwese mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi amakuru ava mu bibanza byandikirwamwo abifuza kwinjira mu rwego rwo kwivuna abansi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi colonel biyereke floribert avuga zimwe mu ngorane ku bifuza kwinjira mu gisirikari iyi rero ni imwe mu nkuru zo mu karere k'ibiyaga bigari twabateguriye inkuru kandi zirimo n'urubanza rwa colonel ngabo mu rwanda inshuti zacu rero nk'uko mubizi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
tabara mu nshuti muduteze amatwi tuyahere kuyavugwa kuri repubulika iharanira demokarasi ya kongo moyize katumbi yatanze bagenzi we mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gutangaza ko ashinze umugambwe wiwe yise ensemble pour le changement mu ntumbero yo guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka yongeye gutangaza ko agiye gusubira mu gihugu ciwe mu kwezi kwa gatandatu ubu akaba ari mu buhungiro muri afurika y'epfo moyize katumbi mu rwizatunga kandi yahoze ari somambike na perezida joseph kabila mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niho yacirirwa urubanza rwo gufungwa imyaka itatu urubanza abepiskopi ba katolika muri raporo yabo itashizwe ahabona bavuga ko yabeshewe ariko akaba ashobora gufungwa mu gihe yohonyoza ikirenge ku butaka bwa rdc muri afurika y'epfo mu hoteli y'i johannesburg niho yakoranirije kuva ku munsi wa gatandatu gushyika ku munsi wa mbere abanywanyi biwe kugira atanguze uwo mugambwe wiwe ushyigikiwe n'iyindi migambwe cumi n'itanu mito mito yo muri rdc nayo mugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi idps nturi muri urwo runani rwashikirijwe kuri wa mbere na katumbi ikinshasa idps ivuga ko felix tshisekedi nawe azoba umukandida muri ayo matora igihe azogenerwa kurongora uwo mugambwe mu ikoraniro kaminuza ryo mu kwezi kwa gatatu uruhagarara mu ntara ya kamerune ivugwamwo icongereza rurabandanya rwiyongera videwo nshasha iheruka gusohorwa yerekana umutegetsi wa leta muri iyo ntara yanyurujwe n'abarwanyi bitwaje ibirwanisha ivuga ko azokwicwa mu gihe leta itovugaho abategetsi babo mirongo ine n'indwi bashizwe iyo videwo yarakwiragijwe ku mbuga ngurukanabumenyi muri kamerune kuva ku munsi wa gatandatu itangura n'amajambo avuga ati abarwanyi baba ambazoniya ambazoniya ni izina ry'abo barwanyi biyonkoye mu ntara za kamerune zivuga icongereza ziri mu buraruko n'ubumanuko bushira uburengero zose zarasinzigajwe n'imigumuko hamwe n'ubwicanyi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu umutegetsi yerekanwa muri iyo videwo ni aaron abin bome ni ntumwijejwe iby'imibano mu buraruko bushyira uburengero ani abin bome aboneka avugira mu cyumba kirimo umwijima avuga ko abamufashe bakeneye kumenya aho abategetsi babo mirongo ine n'indwi bafatiwe muri nigeria baca barungikwa muri kamerune mu mpera z'ukwezi kwa mbere bari abategetsi muri nepal batangaza ko abantu mirongo ine n'icyenda bapfuye inyuma y'aho indege yunguruza abantu barimwo ivuye muri bangladesh ikorokeye igasha igatokombera igihe yari ikigerageza kugwa ku kibuga cy'indege cy'i katumandu ni ku murwa mukuru wa nepal umuvugizi w'ikompanyi y'iyo ndege yavuze ko abari muri yo bari mirongo irindwi n'umwe kandi barimwo abakozi bayo bane mu ngenzi mirongo itandatu n'indwi zari muri yo mirongo itatu na zibiri bari abanyagihugu ba bangladesh mirongo itatu na batatu nabo bamuka mu gihugu ca nepal ibihugu bigize umuryango umwe bwa buraya ejo ku munsi wa mbere vyaremeye ko bizokwivuna abo bose bagomba kubatera ubwoba mu gushiraho amategeko yo kwikingira ni mu gihe perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika agabisha gutoza amatagisi menshi ku mahinguriro y'ivyuma hamwe n'imiduga komiseri w'ubumwe bwa buraya mu by'ubudandaji cecilia malmstrome yagize ati duherutse kubona ingene amategeko yo kwikingira akoreshwa nk'ikirwanisho kugira badutere ubwoba ariko nta bwoba dufise kuri abo yabishikirije ejo ku munsi wa mbere ariko ntiyadomye urutoki kuri leta z'ubumwe za amerika canke yaba kuri perezida donald trump naho umushikiranganji w'ubufaransa w'ubutunzi bruno romere yavuze ko badakeneye kwinjira mu ntambara yo guhanahana bidandazwa ariko bazokingira inyungu zabo mu by'ubutunzi amahinguriro yabo hamwe n'ubuzi bwabo mu kurangiza abanyagihugu bo mu buseruko bwa guta ntibabona iby'akazoza kabo mu gihe leta ya perezida wa siriya bashar al assade n'ibihugu bicuditse babandanya babona intsinzi mu karere ubuseruko bwa guta kamwe mu turere twari mu minwe y'abarwanya ubutegetsi muri siriya ubu ibice mirongo itandatu ku ijana biri mu minwe y'ubutegetsi bwa siriya ivyo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres yabibwiye inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ryo ku munsi wa mbere amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu hamwe n'abakora mu mashyirahamwe afasha avuga yuko abanyagihugu bari mu kangaratete
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu ubu rero ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abantu bagera kuri mirongo irindwi bakubiswe n'inkuba kuva mu mwaka ushize kugeza ubu leta rero irasaba abayobozi n'abafite ahantu hahurirwa n'abantu benshi kugira imirindankuba asumita kaboyi araduha inkuru mu minsi itatu ishize abantu bagera kuri cumi n'umunani bo mu turere twa nyabihu nyaruguru na gicumbi bahitanywe n'inkuba bwana rufonse yishamundo umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibiza muri minisiteri y'ibiza avuga ko minisiteri akoramo yasohoye amabwiriza abantu bagomba gukurikiza mu gihe barimo kubaka inzu zizakira abantu benshi aho dusaba abantu bafite inyubako zihuriramo abantu benshi gushyiraho imirindankuba mbere yo guhabwa uburenganzira bwo gukoresha inyubako wagombye kuba hari iby'ibanze ufite birimo n'umurindankuba ni byiza ko izo ngamba zose zafatwa ariko twongera gushimangira yuko inyubako aho bishoboka hose yashyirwaho umurindankuba ndetse turasaba n'inzego zifite mu nshingano zifite gukora insipegisheni mu nshingano ko bareba aho hantu hose batari gukurikiza amabwiriza bakaba mu bisabwa hagomba kujyaho imirindankuba mu nyubako hari inzu koko zijya zikubitwa n'inkuba akenshi inzu z'ibyondo byumye hari igihe zikubitwa n'inkuba ariko ni gake cyane ni gake cyane abantu benshi rwose bakubitwa akenshi bari mu misozi mu mirimo itandukanye akenshi icyo tubasaba ni ukujya mu nyubako ni gakeya cyane bishobora kubaho ariko ni gake cyane ashobora gukubitwa ari mu nzu imbere biragoye ko umuturage usanzwe bose bagira imirindankuba niyo mpamvu twe turi kuvuga cyane cyane abafite inyubako ziburamo abantu benshi inzu z'ubuyobozi insengero nk'uko nabivugaga amavuriro inyubako z'amashuri ahantu hose muri rusange hahurira abantu benshi niho cyane cyane turi gushyira imbaraga ikibazo cy'abantu bahitanwa n'inkuba kimaze gufata intera mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata inkuba yakubise abantu mirongo ine barimo gusenga cumi na batandatu bahasiga ubuzima abandi barakomereka mbere yaho gato inkuba yari yakubise abana cumi n'umunani b'abanyeshuri mu murenge wa ruramba umwe muri bahita yitaba imana abandi bajyanwa kwa muganga minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi midimari yashyikirije uturere n'imirenge amabwiriza azafasha abaturage kwirinda inkuba bwana rufonse yishamundu ushinzwe ibiza muri iyo minisiteri arasobanura ibyo abaturage bakwiye kwitwararika ikindi tubasaba ni ukwirinda gutwara ibyuma ari ukugiheka ari ukugiterura kugifata mu ntoki n'ibindi bagomba kuva mu mazi abantu bari mu nzuzi abantu bari mu migezi abantu bari muri za pisine mu mijyi mwumvise ko hari abo inkuba zikubita bari hehe bari kureka amazi kwirinda gukoresha za telefone cyane cyane izi za ngendanwa kuko nizo akenshi umuntu aba afite Eh, gucomora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi mu gihe cy'imvura irimo n'indagano y'inkuba abagaburira amatungo mu mvura kuri za moto n'amagare bakabivaho abafite imitaka iriya mitaka y'utwuma buriya nayo akenshi yongera ibyago kuko uba ufite mu ntoki uba ugusumba ka kuma kakurura ya mashanyarazi gashobora nako kugu- kuguteza ingorane abaturage bagirwa inama yo kugama mu mazu mu gihe cyose imvura iguye uyu muyobozi avuga ko mu gihe imvura iguye umuntu ari ku gasozi cyangwa se ari ahantu atabasha kubona inzu yo kugamamo yajya mu ishyamba hagati kandi akirinda kugama munsi y'ibiti birebire mu turere twugarijwe n'inkuba akarere ka nyaruguru kaza ku mwanya wa mbere mu mezi cumi n'ane gusa uhereye umwaka ushize ako karere konyine kamaze gupfusha abantu mirongo itatu na batanu bazize inkuba abaturage twavuganye nabo muri ako karere babwira dijwi rya amerika ko ubu basigaye babona imvura ikubye bagahahamuka bwana silivestre ntirushwa umwarimu ukorera mu rwunge rw'amashuri ya bigugu mu murenge wa muganza mu karere ka nyaruguru ni umwe mu bitabiriye igikorwa cyo gushyingura abantu cumi na batandatu bakubiswe n'inkuba muri ako karere kuwa gatandatu w'icyumweru gishize kumva abantu barenze cumi na batanu bapfa umunsi umwe inshuro imwe ni ibintu bigoye cyane no kubyakira biba ari ibintu bitoroshye Ah, nyuma yaho rero ni amarira menshi cyane y'abantu bagiye babura ababo na n'inshuti n'abavandimwe iyo urebye ubona abantu basa n'abafite ubwoba iyo nk'iyi imvura isa n'ikubye gakeya nyine abantu uba ubona basa n'abahungabanyamo ukuntu n'ubu ngubu ntabwo kugira ngo byakire sinzi mba numva n'ubu ngubu ntari kubyumva neza uwawe wari uri muri iki gikorwa cyo gushyingura buriya bintu wabonaga bimeze gute mu baturage wabonaga bimeze gute mu baturage byari ibintu by'amarira gusa nyine bitandukanye ariko nyine yari amarira rwose ku, ku baturage ku miryango ku nshuti n'abavandimwe nyine bo- ntabwo abantu barabasha nyine kubyakira abaturage kandi basabwa n'abayobozi kwikuramo imyumvire ko inkuba ikubita uwo bayiterereje abahanga bavuga ko ntawe baterereza inkuba ko abaturage baramutse bubahirije amabwiriza bahabwa n'abayobozi bakwirinda ikibazo cy'inkuba gahunda yatangiye yo gufunga insengero bivuga ko zubatse mu buryo budakurikije amategeko ngo igihe kugireba n'insengero zidafite imirindankuba nazo zifungwe muri rusange abantu barenga mirongo irindwi nibo bamaze guhitanwa n'inkuba mu mezi cumi n'ane ashize mu gihugu hose kimwe cya kabiri cyabo kiri mu karere ka nyaruguru konyine asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi tugume mu rwanda aho urukiko rw'ikirenga rwasubitse urubanza rwa liyotona koloneli rugigana rugemangabo uregwa kugambanira kugirira nabi ubutegetsi akoresheje intambara mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri urukiko rukuru rwa gisirikare rwamukatiye gufungwa imyaka icyenda koloneli rugigana ahakana ibyaha aregwa umunyamakuru wacu eric bagira ubusa akurikira iby'uru rubanza araduha inkuru liyetona koloneli rugigana rugemangabo yaje kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga arinzwe n'abasirikare bakuriwe n'umumajoro yari mu mpuzankano y'icyatsi kiri nshya yambaye amataratara ajya kwijima n'inkweto z'umweru ziri mu tubara tw'icyatsi zimenyerewe muri siporo uburyo yasuhuzanyaga n'umunyamategeko umwunganira metre godefre butare ndetse n'umushinjacyaha wa gisirikare yagaragaraga nk'umuntu ukomeye mbere yo kwinjira mu rukiko acishamo agaseka mu cyumba cy'iburanisha umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze awurangirije koroneri rugigana amubwira ko mu byo yavuze byose ntacyo yumvishemo kubera ikibazo cy'uburwayi urukiko rwakoresheje ibishoboka rukavuga cyane kugira ngo yumve mu cyumba kitarimo indangururamajwi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yatangiye abaza uruhande rwa koroneri rugigana impamvu rutatanze imyanzuro y'ubujurire mu gihe imyanzuro y'ubushinjacyaha yo avuga ko yamugezeho koroneri rugigana rugemangabo yavuze ko amaze imyaka itandatu ajuriye kandi ko nta burenganzira yagize bwo kubonana n'abamwunganira ngo bagire icyo bageraho yavuze ko yagerageje kubiganiraho n'abasirikare bamurinda bakamusubiza ko uretse kuba bamurinze ibyo kuburana kwe bitabareba yavuze ko afungiwe mu muhezo w'ahantu atasobanuye kandi ko ubundi yagombye kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku murindi yakunze gushaka gusobanura impamvu ze mu rurimi rw'icyongereza ariko umucamanza akamugarura amubwira ko iburanisha riba mu kinyarwanda koroneri rugigana aravuga ko impamvu z'icyongereza cyiganza zikomoka ku mateka yanyuzemo ari narwo rurimi yizemo byabaye ngombwa ko umucamanza amusaba kwihangana akagenda gake ariko akavuga mu kinyarwanda asa n'usobanura ko yagombye kuba afite imyanzuro y'ubujurire koroneri rugigana yagize ati biranatangaje guhamagazwa mu rukiko nta myanzuro mfite kandi imaze imyaka umunani mfunzwe ati justice delayed justice denied bisobanuye ko ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera ugerekereje mu kinyarwanda Metre Butare wagaragaye amwunganira yemereye umucamanza koko ko habayeho imbogamizi zo kugera ku bunganira yavuze ko kuva yafungwa hashize icyumweru kimwe babonanye yavuze kandi ko yabonanye na mugenzi we Metre Shoshi Bizimana ariko ntibahuza kuri gahunda zabo ubushinjacyaha buhagarariwe na kapiteni faustin nzakamwita ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'urundi ruhande yabwiye umucamanza ko koroneri rugigana atandukira akajya mu bidakwiye gusuzumwa mu rubanza yavuze ko yavuganye n'abamwunganira kandi ko bahuye bombi ntibahuza gahunda bityo ko bitakabaye imbogamizi kapiteni nzakamwita yavuze ko icyashoboka ari uko uregwa n'abamwunganira basaba umwanya bagakora imyanzuro urubanza rukazabona gukomeza Metre Butare yavuze ko mu gutegura imyanzuro bidasaba gutangirira kuri zeru iburanisha ritahari riri ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika tujye mu burundi kwiyandikisha ku bifuza kwinjira mu gisirikari mu rwego rw'ibisongerezi ntibirimo kugenda neza nk'uko bari babyiteze byashyikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Biyereke Floribert mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari ari muri iki kiganiro araduha ibindi bisobanuro iyandikwa ry'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi ku rwego rw'abasirikare bato bato homme de troupe mu gifaransa ryatanguye ku igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ukwezi kwa kabiri n'umwaka iryo yandikwa ry'uwo murwi w'abasirikare ririko rigenda neza ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ko iry'ibisongerezi mu ntwaramiheto sous officier mu gifaransa ryahuye n'ibibazo ku igenekerezo ry'icenda ntwarane mu mwaka uyu turimwo hari hamaze kwiyandikisha abifuza kwinjira mu rwego rw'abasoda bato bangana ibihumbi umunani ijana na mirongo irwi na bane ijanye n'abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto abiyandikishije kugira ngo binjire mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto bakaba ku igenekerezo ry'icenda ntwarante uyu mwaka turimwo batarenga amajana abiri na mirongo ine n'umunani dufatiye kuri ico gitigiri biraboneka ko abiyandikishije ari bake amakuru ava mu bibanza vyandikirwamwo abifuza kwinjira mu rwego rwo kwivuna basi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane abigeme b'abarundikazi ntibariko bariyandikisha ku bwinshi mu ntara nk'uko babura amatari bamwe bamwe baza babitangaje koloneli biyereke frolibert avugira fdnb asanga n'ico kiri mu bitariko bigenda neza afatiye ku bitigiri vy'abamaze kwiyandikisha afise akamo atera abigeme b'abarundikazi twashaka kubanza kumenyesha ko ku basoda bato bato bashika ibihumbi umunani n'ijana na mirongo ibiri na bane bamaze kwiyandikisha abigeme abigeme bangana amajana atandatu mirongo itandatu na babiri ku bijanye n'ibisongerezi mu ntwaramiheto hamaze kwiyandikisha hose hamwe amajana abiri na mirongo ine n'umunani ariko abigeme bashika icumi n'umunani ivyo rero birerekana ko hari abigeme kumbure batarasigurirwa ko ata miryango yugaye igisoda ko igisoda ubu cyakira bose kandi kikamenya gutunganiriza bose nk'uko ikiremwa muntu kibwirizwa gutunganirizwa nicyo gituma twashaka gutera akamo abo bose babishoboye ari abajejwe intwaro canke abajejwe amadini ko budufasha ukumvisha ko n'abakenyezi n'abigeme igisoda ari icyabo ari icy'abarundi bose iyandikwa ry'uno mwaka ry'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi baba ku basirikare bato bato canke mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwaramiheto ribaye mu gihe iryo ku mwaka uheze harabashikirije ko ritisunze amasezerano y'iyarusha hari hinjijwe ibiharuro mirongo itandatu ku ijana vy'abahutu na mirongo ine ku ijana vy'abatutsi ayo masezerano nayo avuga ko mu rwego rw'igisirikare hategerezwa kuba mirongo itanu ku ijana vy'abahutu na mirongo itanu ku ijana vy'abatutsi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi akavuga ko hari umugwi w'ubuhinga uri kuriga ingene ivy'ivyo biharuro vyogenda muri kazoza igisoda cy'uburundi uko gitunganijwe kigendera ku mategeko kandi cyubakiye ku mategeko niko nobivuga ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe gikorwa kidaciye mu nzira ibereye ubu rero uko ibintu vyifashe mu gisoda ivyemeranijwe kugeza n'ubu birakurikizwa kandi bizokwama bikurikizwa niyo hoba akanenge mu bijanye n'ibitigiri hariho uburyo bwo kubikosora ubwo buryo rero hariho nabo basabye ko bufasha nabo nabakenguza amateka nabo babikurikiranira hafi ku kibazo c'uko hari abatariko bariyandikisha kubera kubura urupapuro rutangwa n'igipolisi cemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane igisirikare c'u Burundi cafashe ingingo yo kuba kirabangiriye kuri ico gipapuro citwa extrait du casier judiciaire mu gifaransa bisigura ko abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi bagiye kubandanya bandikwa batitwaje urwo rupapuro rupapuro koloneli biyereke frolibert akavuga ko abazoba bashitse mu bibanza byo kwigishirizwamwo ivya gisirikare bazosanga bakurikiranwa n'ubutungane bazoca birukanwa nk'uko wavugira fdnb abishikiriza bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika noneho tujye mu kirundo aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati pascal barandagiye ejo yari yagiye gusigurira abanyagihugu ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yakurikiye ikiganiro cya pascal barandagiye n'abanyagihugu yatuzaniye iyi nkuru imbere yo kwinjira mu idonido ry'ibyahinyanyuwe mu nteguro y'ibwirizwa shingiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye yabanje kwibutsa icyatumye leta yiyumvira iryo hinyanyugo iri bwirizwa shingiro mu by'ukuri dufise uno munsi turiho turakorera ko ni rifise ngaha ririmo ingingo nyinshi zasizwe n'ibihe zitabijanye n'ibihe vya none zijya zijanye cane cane n'ikiringo c'intwaro afata kibanza vyumvikana ko zitagifise ikibanza ngaha muri mu bwirizwa shingiro ivyo vyose biri mu bituma ibwirizwa shingiro rihinduka ikajana n'ibihe tugezemo abatanyuzwe bahawe ijambo ryo gusobanuza uyu munyagihugu abona ko icegara c'umukuru w'igihugu gishobora kuba kidakenewe sinumva rero uwo muntu urumva ko azoba kandi ari umuntu akomeye afise n'abandi bamufasha abashefu dikabine abasekreteri none muri ico gihe bo bazokora iki ko umengo nta kazi azo bafise numva rero umengo nawe nuko nyene mwamaze kubinyanyura ntiyari akwiye kubaho kuko umengo nta kazi afise barandagiye ati akazi gakwiye azoba gafise ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri bavuga ati mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu fata ako konyene umwunganizi umwunganizi w'umukuru w'igihugu iryo banga ni rito uyu nawe ntatomokegwa igituma integuro y'ibwirizwa shingiro idatomora ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu nk'uko vyahora nagomba mbaza kariko bahora bavuga ngo umukuru w'igihugu mu kigega ca mbere acava mu bwoko bitandukanye ese umushikiranganji wa mbere we azocapa mu bwoko n'umukuru w'igihugu canke impaka duhinyanyuriye aho hantu murakoze n'uyu yaronse inyishu ivuga ko ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu budashobora kumenyekana mu gihe uzoba umukuru w'igihugu n'ubwoko bwiwe bitaramenyekana uyu mutware nawe abona ko abazokwigisha gutora oya batohabwa ikibanza ko mwavuze ngo hazuba mu kwezi ngo ntiharagera ngo hazuba ngo ngo aboza kwigisha ngo oya canke ego ko twumva meze itumva ari ego turetse uwo muntu biba yifatanije n'abakoroni twomuha ikibanza kugira ngo aze kwigisha oya jewe aho hantu hagiriye amakenga tugira amahoro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwigisha oya n'uburenganzira ku uzoba yabisavye uzoba yiyandikishije kwigisha oya akaba afise ivyemeza ko yiyandikishije ni ukuri uramureka yigishe uramureka yigishe niba abarundi ku by'ukuri batanyuzwe n'ihinduka bakagera aho bokumviriza uwo muntu muri leta tuzaba twarihenze tuzaba dusaba ikigongwe abenegihugu ibibazo bitari bike vyabajijwe kwiyandikwa ry'abazotora uyu yabajije ikibanza c'abazoba barahungutse mu matora nagomba mbaze nk'uko tubizi yuko hari abarundi benshi bari hanze mu buhungiro nk'uzoshobora kuba yarahungutse muri ico gihe ingene mu- bashobora kumwandika agatora canke ko atazoba yemerewe gutora murakoze umushikiranganji barandagiye avuga ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watanze inyishu umugwiseni watumenyesheje yuko mu bihugu bitandukanye kandi byakiriye impunzi iyandikwa ryabaye bisigura yuko utari muri za ngorane z'indwara cyangwa izindi akaba yarashaka kwiyandikisha yariyandikishije yasozereye asaba abarundi kubandanya baterera amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aca atangaza ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana izo ntererano leta igomba gushyiraho umugwi uzoyakurikirana ukanamenyesha ku mwanya ku mwanya aho iyo ntererano igeze kubera bitekanijwe yuko amahera arondegwa amaze gukwira guterera bizoca bihagarikwa ubu rero abo muri seni bariko barabiharura bavuga yakenewe babihereze ubushikiranganji bw'ikiga ca leta igikorwa cyo gusigura ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro bigiye kubandaniriza mu mashure yisumbuye afise uburaro nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abimenyesha mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga rex tillerson aheruka kugendera igihugu cya etiyopiya aho yashikirije ashimitse yuko amerika na etiyopiya bifitanye imigenderanire ikomeye ariko yarongeye ko yuko amerika ifise amakenga ku ruhagarara n'ubwicanyi bumaze igihe bwibonekeza muri icyo gihugu yavuze ko bemera ko abantu bakwiye kuronswa ubwigenge kurusha ugukumirwa etiyopiya muri iki gihe yongeye kuja mu bihe bidasanzwe ivyo bikurikijwe n'imyiyerekano ikomeye imaze igihe mu bice bitandukanye by'igihugu kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abantu amajana n'amajana bahasize ubuzima icyo gihe haciye haba ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere buvuye ku bugombe bw'abanyepolitike muri etiyopiya tillerson yavuze ko iryo hinduka ry'ubutegetsi ryerekanye inkomezi z'igihugu cya etiyopiya muri iryo hinduka abantu ibihumbi ndwi bari barapfunzwe bararekuwe mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri muri bo hakaba harimwo abantu bakomakomeye tillerson asaba ko habandanya gufatwa izindi ngingo zikomeye zifasha kuba hoba urubuga rwa politike rwagutse avuga ko amerika yifuza ko etiyopiya iba igihugu giteye imbere kandi barabyizeye ko bizoshoboka bagashobora gufasha mu rwego rw'ubutunzi abanyetiyopiya kimwe n'ibindi bihugu bibanyi muri afurika n'ahandi hose nko muri amerika etiyopiya ifise akamaro gakomeye mu kuba intwari mu karere no ku mugabane wa afurika mu gihe ari igihugu cya mbere giterera mu bikorwa by'inteko za onu mu kugarura amahoro n'umutekano muri somaliya sudani na sudani y'epfo kanatsinda intererano ya etiyopiya muri somaliya na jibuti irahambaye muri iki gihe kugira inzira z'ubudandaji mpuzamakungu zibandanye kuguma zuguruye izo nzira zica mu mer rouge rukoreshwa n'abantu imiliyaridi ku isi mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu rurama amerika yiteguriye gukorana na etiyopiya n'abanyagihugu bayo mu kurondera kwabo kw'amahoro demokarasi n'iterambere
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
maze rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.